radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste nshimiyimana nyuma y'imyaka mirongo itatu umwana w'umukobwa witwa joseline uzamukunda wari ufite imyaka itandatu aburanye n'umuryango we bongeye guhura bahujwe n'ijwi ry'amerika binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi we yibwiraga ko yishwe na bamwe mu baturanyi be yari yaratangiye kwikoma no gushyira mu majwi ndifuza ko mwumva gato joseline avuga uko batandukanye nabuze umuryango wanjye muri mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yabaga mu rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nza kujyana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nkibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri kongo ya kuruwa ruje
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje ku cyumweru gishize nibwo ijwi ry'amerika yaherekeje joseline uzamukunda imugeza iwabo ku musozi wa jari mu karere ka gasabo inkuru ya erike bagira ubusa
bahimbawe mu bwuzu bwinshi abaturage bo mu murenge wa jari mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali barasubiramo indirimbo ifatwa nk'ikirango yahimbiwe ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika
intandaro ni ibyishimo batewe no kuba joseline uzamukunda yahujwe n'umuryango we binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga uzamukunda w'imyaka mirongo itatu n'itandatu y'amavuko yabuze mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gihe u rwanda rwari mu mateka asharira ni amateka yagize ingaruka ku batari bake bari muzamukunda yarerewe mu kigo cy'imfubyi mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ari naho abamujyanye mu wundi muryango bamukuye umunsi yahujwe n'umuryango we uzamukunda yatekereje ijwi rya amerika inzira ndende yaciyemo nabayeho mu buzima mpangayitse bitewe n'uko ntari nzi kavukire sinari nzi ababyeyi bandera sinari nzi ngo bariho cyangwa ntibariho ibyo byahoraga bintera ikibazo mu mutima wanjye ariko ubu aho mariye kubabona naranezerewe cyane ndishima bitewe n'uko namenya aho mvuka menya ko mama ahari n'ubwo papa nasanze adahari ndetse n'abandi bamwe na bamwe nasanze barapfuye ariko ndashima imana ko hari umuryango wanjye mugari uri kwa mama uzamukunda yarezwe n'umuryango utuye mu kagari ka rusambya umurenge wa mukarange akarere ka gicumbi mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu majyaruguru y'u rwanda aha ni hafi yo ku murindi w'intwari hajya guhana imbibe n'igihugu cya uganda mu bihe bitandukanye uzamukunda ntaho atabaririje agambiriye kumenya inkomoko ye no mu muyange niba ari mu muyanza niba ari hejuru hose nagezeyo na remera y'abaforongo ngerayo ndashakisha ndaheba nkiri umwana hari igihe nibukaga wenda bavuga shyorongi nkumva bavuga rutongo wenda reka nshakire muri izo nce hafi aho nkavuga ntibyanga bikunda hegereye aho ndashakisha biranga haje no kuboneka umuryango ushaka kunyitirira ngo nsa n'ababo birangira mbabwiye nti hariya mwajyanye si iwacu ntigiye kwa sogokuru ndahibuka mu mutima mba mpibuka nubwo ntahazi ariko ndahibuka noneho nibwo nahamagaye marene ndavuga ni yewe marene ikintu cyo gushakisha umuryango reka tubivemo nabonye ba- barapfuye marene arambwira ati humura hari igihe bose batapfa wenda hakaba hari abantu bakiriho ubwo rero icyo cyo gushakisha nabaye nk'ucika intege mba nkiretse ariko kubera mu buryo bw'akazi mba njyenyine nkanabana n'umwana naratekerezaga nti nkatekereza cyane n'umwana yarushagaho kumbaza ngo mama ko ari wowe umbyara wowe mama wawe abaheye icyo kibazo nanjye cyahoraga kinzonga mu mutima nakwigira hirya nk'aho atari nkigunga nkavuga ni se kwambaza iki kibazo nanjye nkaba ntahazi nzabakura hehe nanjye nkumva birandemereye ariko rero eh, mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka tuvuyemo bibiri na makumyabiri na kane ubwo rero byarangiye byanze ibyo byanze umutima uhita umbwira vuba vuba ngo njye ku ijwi rya amerika ku gasaro kaburaga ubwo nimero ntazo narinzi nazibajije aba bagenzi banjye nibo bazimpereje ubwo nzibonye mpita nandika nyuma y'ibyumweru bitatu urumva ni hafi ukwezi nibwo nasubijwe umunsi ijwi rya amerika ryamuhuje n'umuryango we yari amashimwe kuri buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa ni ukuri nkaba nshimira aba bagenzi banjye bamperekeje bakoze kandi bitanze ku bw'iki gikorwa bajemo ni mu bampera amashyi mu banshimiye bagiye bababwira amazina yabo n'aho baturuka n'ibyo bakora mwabumvisha ikindi nkaba nshimira bwa mbere na mbere ab- ababyeyi bandeze uyu papa nahaguruke mu muhamashyi yarakoze cyane aho mama atabaye aho papa atabaye aho basogokuru abo ngabo batabaye uyu mubyeyi yarahabaye na mama nuko atabonetse ariko nawe yarahabaye imana ibaho umugisha cyane Eh, hanyuma abandi nshimira ni aba banyamakuru b'ijwi rya amerika mubampera amashyi cyane barakoze hano hari undi muntu nshimira witwa celestin nahaguru mbere yo kugira icyo mvuga mumushimirira ntabwo ari celestin marume ni celestin turiye ntabwo ari marume nuriye ahubwo ubwo ni batatu kuko na papa nawe niko yitwa ndumva nezerewe mu mutima wanjye kuva nanababona hiyongereyeho ibiro bibiri mu by'ukuri nahoranaga agahinda nkahora nigunze nkajya ntekereza ntese ubu koko ubu nanjye nzabona umuryango ko ntazi aho mvuka mbese nkumva bimpangayikishije umutima ariko ubu ndatuje kandi ndishimye mbere n'uwambazaga atuvuka he numvaga ari igikomere muri njye kuko ntamenyaga aho navutse icyo mbwira ijwi rya amerika ndabashimira cyane cyane ku mirimo mukora ni ukuri mugira ubwitange bwinshi kandi n'imana ijya ibarengera ibahe n'umugisha mu byo mukora ni ukuri ndabashimiye byimazeyo nabuze mfite imyaka itandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mbonetse mfite imyaka mirongo itatu n'itandatu mu by'ukuri ndumva nezerewe cyane kuba narabagaho nta muryango mfite byabaga bimbangamiye cyane ndumva nishimye kubwo kubona umuryango wanjye daforoza mukamabano ni nyina wa uzamukunda imyaka mirongo itatu irihiritse yarashigishwe n'agahinda ariko umunsi bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga yariruhukije anaboneraho akanya ko gushimira abamurereye n'ijwi rya amerika ryabahuje nkaba nshimira uwo mubyeyi wandereye rwose yakoze neza aho ntabaye yarahabaye ndacyabishimira kugeza na n'ubu azakomeze umutima mwiza muzima udahinduka rwose nkaba nshimira n'umunyamakuru waduhujije ma- n'abaturage batumye mpura n'umunyamakuru akambwira ib- umwana ibibazo uku- kugira ngo menye ibi- ibira- ibibazo bye ni uko negereye ra- radiyo izwi rya amerika bakabimbwira neza ni uko nkasobanukirwa nkumva umwana ko ariho nari nzi ko yapfuye ikindi nkavuga ni ahari sinzi ukuntu byagenze ni- bahuye nawe mu nzira wenda baramuhitana abantu bari barahinduye ibara nuko ariko ubu ngubu ndishimye cyane mu mutima wanjye ha- hazemo utunezaneza aho namuboneye harimo ibinezaneza rwose nkaba nshimira ijwi rya amerika ndumva nta n'ibindi byinshi cyane rwose bwana Pierre Celestin Hakizimana niwe wareze Joseline uzamukunda asanga kuba uzamukunda yarabonye undi muryango ari umwanya wo kwagura ubuvandimwe ngewe ntabwo nakumva ko ari igihombo ahubwo ni amashimwe ngenda ndashima imana cyane cyane nshimira n'irijwi rya amerika ryabigezeho kuko umwana nubwo twabanaga iyo myaka mirongo itatu yose umwana yari afite agahinda yari afite agahinda ko kubura ababyeyi kugira ngo ubane n'umwana rero ufite agahinda ntacyo byaba bikumariye ariko kuba abonye umuryango njye ndumva nta gihombo mfite kuko yungutse undi muryango n'iwanjye ni umuryango azawugumamo ni ukuvuga ngo abonye imiryango yombi abonye uw'ababyeyi abonye n'uwo yakuriyemo mu myaka mirongo itatu yose numva rero afite amahirwe kandi natwe nishimwe dushimira imana gusa hakizimana ntabura kugira icyo asaba abagize umuryango nyarwanda ikindi nababwira ni uko nsaba wenda nka nshimira cyane ijwi rya amerika ibi bintu mwakoze rwose imana izabibaha imbere ariko nsaba n'abaturage bose kugira umutima wa kibyeyi ukunda ku buryo umwana wose wabonye bamukunda bakamufata nk'umwana wabo gutyo ngira ngo mwabonye ko umwana ukuntu twamureze ari abana banjye ari nawe ntatandukaniro urabona ko bafite umubiri mwiza twamureraga rero nk'uko twirerera nyambibi veneranda ni umuturanyi w'ababyeyi ba uzamukunda batuye mu karere ka gasabo ijari iboneka rya uzamukunda nawe rimutera kumva ko yatanga amashimwe ngewe rero ndashima ntabwo nagenda ntavutse ngewe nitwa nyambibi veneranda uriya mudamu wa nyirarume w'uyu mukobwa aka gasaro kaburaga twabanye ari bazina banjye yari afite icyifuzo tugasenga imana nyine uyu mama w'uyu mwana yigize rimwe yavuga nabi ababaye mbaza umudamu urabona kuki uriya mubyeyi yavuze nabi arambwira ati afite ikibazo by'ukuri bene data muri hano nagize umutwaro wa mukanyirarume ndavuga nti mana yo mu ijoro dusenga uzambabarire uyu mubyeyi yari afite agahinda kenshi cyane uzaduha uwo mwana radiyo ijwi rya amerika hajya hazamo akaririmbo tukakaririmba ariko tutabyumva neza ariko uyu munsi turanezerewe radiyo ijwi rya amerika yo wabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi rya amerika bakunze ijwi rya amerika aho muri hose nta na rimwe muzadutuma ngo tubure kubatumikira mukomeze muduhamagare cyangwa mukoreshe ubundi buryo bwose mushoboye dukomeze tugumane mu kiganiro cyacu nimwe tubereyeho turi intumwa zanyu mudutume natwe tubatumikire mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ku ijwi rya amerika mwari kumwe na eh bagira ubusa
ndabashimiye Fulgence hakizuwera na Eric bagira ubusa mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ntirenganya Eva arashaka musaza we uwisunze umuremyi Jean Patrick uwo mwana yabyawe na Efraji Karadobeye amubyarana n'uwitwa Butera Jean Marie Vianney wari utuye ahitwa Iriba mu cyahoze ari komini ya Gishamvu mu cyahoze ari prefetura ya Butare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine Butera n'umuhungu we bari batuye mu cyahoze ari komini ya Nyakizu. Amakuru Eva Ntirenganya afite yahawe na nyina nuko Butera yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine atwikiwe mu nzu ariko umuhungu we Jean Patrick akarokoka ari hehe mushiki we ntirenganya aramushaka asohoza ikivi cya nyina uherutse kwitaba imana atuye mu burundi mu ntara ya kirundo muri komini kirundo muri karitsiye runanira ya gatatu ni mama yari yambwiye nandike none wumva se yitaba imana wumva nabumviye iki kiganiro nama numviriza kuri vuba d'amerike ati wowe rero nyandika ampaye amakorodone yose kuko jewe ntayo nari nzumva ko nari muto yego ukomera none yitabye imana ryari imana tariki cumi na zitandatu z'ukw'icyenda ubwa mbere nanditse mesaje isanzwe kuri ziriya nimero mutanga inyuma z'iyo kiganiro nsanga nyine n'aho bishika ntimubisoma
ariko ndabisoma niyo mpamvu n'ubu nguhamagaye ariko umbabarire kubona hashize ayo mezi ntabwo ushubije birumvikana muri abantu benshi ariko mbonye waranyandikiye ndavuga ngo reka nguhamagare urumva ariho hashize ayo mezi atatu none mbwira yakubwiye yuko ugomba gushaka rero musaza wawe wasigaye mu rwanda
yari yamubyaye ku wundi mugabo mu rwanda yego ubusanzwe uwo musaza wanjye agira gatatu umwaka nibaza ko ari nko muri za mirongo kuko umwaka nibuka uwugira kabiri we yavutse mu mirongo irindwi na gatatu byumvikane ko uyu musaza wanjye nawe urumva ko ari inyuma ya mirongo irindwi na gatatu jewe urumva ndi inyuma mirongo inani n'umunani rero jenoside iba yari kwase iyo yamubyaye k'uwo butera uyu butera jean marie vianney ni wese ni wese w'uwo musaza wanjye yaratuye hehe mu rwanda yaratuye i butare nduzi waranditse ko yaratuye ahitwa iriba mu cyahoze ari komini ya gishamvu
ni uko yari yambwiye mama none se uwo butere wamenya niba akiriho oya wowe ngo yarapfuye babatuririye mu nzu
mu gihe cya jenoside
yego
hanyuma se uwo mwana musaza wawe jean patrick uwisunze umuremyi yaba yararokotse muri iyo nzu ngo ntabwo yari arimwo mama yambwiye amakuru ko yari yarajya gupfa arajya kubaza ko bamwe bavuga ngo bahunze ngo bajya ngo bafata ngo ishyamba ngo ndari ryanyungwe bakibaza ngo nkeka ibikoko byarabariye abandi ngo ngo siyo baciye ntiyaronse amakuru atomoye gusa iby'uko atashanye na papa wiwe byobyo nibyo ntabwo bari kumwe na se mu nzu
none se muri mirongo cyenda na kane musaza wawe yari afite hafi imyaka makumyabiri n'umwe yari atangiye kuba umusore wowe wari wigira uvugana nawe oya sinibaza yuko ananze arashobora kuba azi yuko amazina gusa mugabo ntabwo hanze ntabwo hasigaye tuvugana jewe nari muto urumva nari umwana muto
abo bavuka n'abandi ni bande uwa mbere yitwa ndayishimiye jean marie uwo arashobora kumuzi mugabo nawe ntibasangiye nawe ntibasangiye se hashaka n'uwa kabiri yitwa nshimiye imana ezekiyeri yego hariho rero n'ukurikira uyu nyine turi ko turarangisha yitwa ahisake esperance gusa nawe yaciye apfa akiri muto afite imyaka ine ukomere
kandi n'uwo wa mbere mbabwiye ndayishimiye jean marie nawe yarapfuye mugabo yapfuye yaramaze gushaka ni ukuvuga dusigaye ari jewe n'uwo wonye nshimira imana ezekiyeri
hanyuma se iyo mama wawe yakubwiraga umuhungu we birumvikana ntiwigeze umumenya wowe yamusize mu rwanda iyo yamukubwiraga yakubwiraga ko yari umwana umeze ute
yarambwiye gusa ko ari umwana w'inzobe ikindi ambwira ni uko yari afite mushiki we mugabo akabyagwa na mama ngo yitwa safari nyine uwo safari nawe yari umwana wa butera n'ayo makorudone mfite nta yandi uwo safari we niwe ari mutoya kuri kuri jean patrick cyangwa niwe wari mukuru niwe wari mukuru kuko mama yabyayeho jean patrick uwo safari ahari yego mbese butera yakoraga iki
yikorera ibyiwe urabona ko mama yarambwiye n'amazina ya se wa butera ngo yitwa ntuze ya sebakiga inyanse yego na mama wiwe yitwa ngo tereza ngo jenoside ngiba ngo baba inyakizu babaga inyakizu naho mu cyahoze ari perefegitura ya butare
ubu bwa mbere aho uwo mwana yavukiye ngo hari iriba gusa mama yambwiye ati jenoside iba bari bagiye babinyakije sinzi ko ntahazi mu rwanda sinzi ko arahegeranye ko babaye kwimuka nta byombi ni amakomini atandukanye gishamvu na nyakizu byari byegeranye ari amakomine ahana imbibi ndetse na nyuma ya mirongo icyenda na kane hahindutse nyakizu ubu ngubu byahindutse ukundi hahawe andi mazina ubu ngubu ni mu karere ka huye ariko rero urumva inyakizu ndaharuzi n'aho ngaho iri buvuga ndaharuzi ni uko uwo butera ntamuzi ariko ndahamya yuko abantu barimo batwumva hari abazamumenya batubwire niba uyu mwana w'umuhungu wisuzumye jean patrick akiriho niba hari umuntu wahunganye nawe akajyana nawe muri iryo shyamba rya nyungwe nk'uko bivuga nimba arashoboye kuryambuka akagera muri rusizi muri cyangugu ya kera nimba yarambutse akajya muri za ubu yitwa kongo ibyo byose ntihazabura umuntu watubwira amakuru ye akatubwira niba akiriho nawe ashobora kwiyumva none mbwira niba muri kano kanya musaza wawe utazi utabonye ariko ukunda mama wawe yagushinze kumushakisha waramufashije nubwo bwose atabarutse atamubonye niba uyu musaza wawe akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
nifuza kumubona kuko nakuze nguma ndamwumva nkumva mama ariko aramuvuga kuko n'imbere bari nabuze bose ari basaza babiri n'uwo ariho we turanduruka turamuronka mwe ndamubonye n'aho atanzi byonezera kuko tuvuka dufite umubyeyi umwe ibigo byonezera cyane naho mama atakiriho nkamubona nimba yewe yari yaranyumvise ko navutse uwo ntirenganya eba i burundi mama amaze gusubira i burundi byonezera nk'umuvandimwe wanjye tubonanye tukamenyana ntirenganya eva umuvandimwe wa jean patrick uwisunze umuremyi waje mu kiganiro agasaro kabura gushaka musaza wawe uri muri komine ya kirundo mu ntara ya kirundo mu burundi ndagushimiye cyane kuba wumva ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga ngaho rero nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane imana ibahezagire
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
ndakira teogene nteziryayo umugabo w'imyaka mirongo ine n'umunani ariko utarigeze amenya ababyeyi be icyazi ni uko papa we twagirimana matiyasi yari umugoronome akoresha igishanga cya rugende muri za mirongo irindwi n'itanu nyina yitwa mujabayezu gaudensiya teogene nteziryayo atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa nyarugunga kagari ka rwemo w'umudugudu w'umushumba mwiza numva iki kiganiro cy'agasaro kaburaga ariko nkaba narakuze ndi umuntu utagira ababyeyi ariko kubera ko nagiye numva muhuza abantu yaba bitanu n'icyenda yaba baryari nibwo nanjye naje gufata icyemezo ndavuga ariko nanjye wazashaka uburyo nabona nimero za venusti nanjye nkareba ko yazamfasha kugira ngo nanjye mbe nabona umuryango nanjye menye aho nkomoka ni ikiro cyanzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo nanjye mbi namenye inkomoko yanjye nanjye menye iyo nakomotse ni ukuvuga yuko utigeze umenya papa wawe ntunamenye na mama wawe ni ukuvuga ngo mama we twatandukanye mfite imyaka umunani nayo ifite imyaka umunani ngira ngo ni nko muri mirongo inani ngira ngo na gatanu ngira ngo hanyuma urumva nari umwana mutoya ariko papa we ntabwo nigeze mumenya hanyuma mama rero niwe bwe nibwo muheruka yaje kwitaba imana icyo gihe hanyuma mubura gutyo mubura ntamenye we data ubwo ntangira kubaho gutyo gutyo nyine nk'umwana utagira ababyeyi nawe urabyumva ariko se igihe mama wawe agiye akitaba imana ariko wakuze muri kumwe ndahamya yuko mwaganiraga nubwo bwose wari mutoya iyo wabonaga papa wawe adatashye hari igihe wamubaza guti mama ko ntabona papa aba hehe ntacyo yigeze akubwira ngo akuvungurireho umenye uwo ari we ni ukuvuga ngo mama nta kintu yigeze ambwira kijyanye na data ahubwo maze gukura nibwo naje gutekereza uburyo nanjye nshobora kumenya gushakisha uburyo namenya data ariko birangora cyane kuko nari umwana kuko nabanje kuba kwa marume nyuma yaho nza kuhava umuntu aza kunjyana i nyiri mutoya nyuma yaho ngarukiye mu rwanda ndi mukuru nibwo natangiye gutekereza rero gushaka umuryango nibwo natangiye gusubira aho ngaho kwa ba marume ntangira kubabaza ntangira kubabaza barandangira aho mama yari yarashakaniye na data naho njyeyo gutyo nyine ariko nta makuru bigeze bampa afatika none mbwira rero bakubwiye yuko papa wawe na mama wawe bari batuye he bahuriye he bashakaniye he iwabo wa mama ni hariya ni ahantu bita igishari igishari hariya muri rwamagana ndahabuzi
hanyuma rero ahantu ngo yari yarashakaniye na data ni ahantu bita irwamashyongoshyo irwamashyongoshyo reba ahantu bita ku isumo gutyo ku isumo cyangwa se hakurya aho ngaho hari ahantu hari aho bita irwamashyongoshyo ugeze aho bita ku isumo uri hafi kugera za nyagasambu nimba uri hafi kugera za nyagasambu ngira ngo ujya gutyo ureze za rugende gutyo ugenda yego
hanyuma rero ubwo nkimara kubonana n'abo ba marume bambwiye yuko data na mama ari aho ngaho bashakaniye ariko bakaza kuza gutandukana bamaze gutandukana rero nibwo mama yambyaye ariko ambyarira aho ngaho iwabo igishari hanyuma rero bakimara kumuha ayo makuru nakoze uko nshoboye ndagenda njya aho ngaho i rwamashyongoshyo hariya unyuze aho ngaho ku isumo nyine yego ndaharuzi
naragiye ngezeyo nshaka umuntu waho ukuze ndamwegera cyokora nabo bandangira umusaza umusaza wari utuye hakurya ahantu bita ku muyumbo ndagenda njya ku muyumbo uwo musaza turaganira ndamwibwira ndamubwira rero bambwiye ko data yabaga inaha data yitwaga twagira imana matiyasi ahita anyibuka arambwira ati e ati ndamwibuka twagira imana matiyasi wari warashakanye n'umudamu witwaga muja wa mariya godasi aranambwira ati shati ko kuri umwana we nabibonye pe ndamuhaza rero ni muzehe rero nimba data umuzi data yabaga inaha yaraturutse he data yakoraga iki ahangaha arambwira ati rero data iso iso twumvishe ko yaturukaga muri gitarama ariko ntabwo tuzi aha hantu yaba yaraturukaga hariho ndamaze se data yakoraga iki ahangaha arambwira ngo so yari umushefu wakoreshaga kiriya gishanga kiriya gishanga cyose cya rugende ngo yari gapita wari ukuriye abakozi bakoraga aho ngaho ndamubaza ni se ntiwamenya irengero rya data ukuntu yagiye arambwira ati rero iso yavuye ava inaha yagiye gukora muri onatarakoma ndangije ndatekereza ndavuga rero nimba yaragiye gukora muri onatarakomo ndavuga ubwo navuye aho nyine ntandukana n'uwo musaza ndavuga reka nzajye muri onatarakomo naho njye kubaza hari igihe nahuriyeho n'abantu wenda baba bari bamuzi ngeze muri onatarakomo bajya muri ibyo bitabo byabo barashakisha barambwira ati rero ati rwose ati intambara yazambije ibintu byose ati keretse tubonye ba bashoferi ba kera wenda nabo baba bamuzi atari ko mu bitabo hano rwose ntawe tubonamo ko n'ibindi bitabo bimwe byarabuze ndangije nabwo sinarekeye aho ngaho ndatekereza ndavuga ni onatarakomo ariko ubwo ngarutse inyuma gatoya baravanga inkuru y'umwana isubira inyuma ubwo muri icyo gihe hari mu bihumbi bibiri na kabiri nirukaga muri ibyo bintu ubwo ndangije ndavuga nti umuntu wakoraga muri onatarakomo uko byenda kose ashobora kuba yarazigamirwaga muri rss nahise rero njya muri rssb ndababwira mbabwira ikibazo mfite ndababwira bambaza amazina ndayababwira barangije barandebera nibwo bambwiye ko data ngo yakomokagaho bita nyabikenye uwo twagira imana matiyasi wakoze muri onatarakomo oke serire narayibagiwe ariko banyandikiye perefegitire banyandikira komine na segiteri bambwira ko ari perefegitire ya gitarama nimba ari icyahoze ari komine nyabikenke serire yo narayibagiwe hanyuma barambwira ko data yavutse ku itariki ya mbere yo kwa mbere igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu bambwira ko yari mwene se buhura ariko nta rindi zina ririho bambwira na nyina witwaga akimana izanye ubwo navuye aho ngaho nabwo sinashirwa nahise njya mu cyo bita nida muri uno mushinga w'irangamuntu ngo ndebe nimba bamfasha ndetse njya mu karere ka kicukiro bampa n'ibyangombwa binyemerera kuba nashakisha abo bantu mbijyana muri nida ngeze muri nida baranyangira barambwira ngo ntabwo bishoboka ko bashobora kujya kuko nabasabaga ko bashobora kundebera nimba ayo mazina baba bayafite noneho bakaba bandangiraho abo bantu baherereye hanyuma rero birangira nabo batamfashije mpita mbireka ariko nibwo nagiye kuko nkunda kumva ijwi rya amerika cyane nza kumva agasaro ka buraga venotse singiye kubeshya buriya oke ndi umugabo ukuze urumva igihe navukiye ariko ariko numva agasaro ka buraga amarira akaza kandi ndi umuntu w'umugabo nkumva abantu duhuje ibibazo nkumva abantu bafite ibibazo nk'ibyanjye babayeho nk'uko nabayeho amarira akaza nibwo rero naje gutekereza ndavuga ni venotse nzamubona gute nagira kuvuga uburyo nzakubona biracanga hari umunyamakuru wo kuri bbc witwa yive bucyana twari tuziranye rero naje kwegera ndababwira nti ndakwinginze mbabarira umuze na venusi abampaye nomero yawe gutyo rero nibwo ejo bundi nakwandikiraga ariko nkurikije ukuntu ujya uhuza abantu yaba n'abo muri za mirongo itanu n'icyenda nanjye mfite icyizere cy'uko ushobora kuza ndabizi wenda data ashobora kuba atakiriho nk'uko umusaza yambwiraga w'i rwamagana ariko hari wenda hari abandi bantu bafitanye isano cyangwa se hari abandi bana yabyaye inyuma yanjye ariko nibura nkamenya nanjye abana banjye nkajya mbabwira nti dore dore inkomoko yanyu dore sogokuru wanyu dore iyo mukomoka mbega muri make
Theogene nteziryayo ugeze neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe ndasa naho muzi nimba ntanamuzi naramubwiwe nzi ko ya yakoreshaga icyo gishanga cya rugende abagonomi benshi baramuzi abantu bahakoze benshi baramuzi baramwibuka abantu bakoze muri za izari rubona baramuzi yari umuntu ukomeye yari umuntu ukomeye yari ushinzwe gutunganya icyo gishanga abanyarwanda benshi baramuzi kuba akomoka igitarama ndabizi kubera ko narabibwiwe hari nigeze kumukoraho ubushakashatsi mushaka kubera hari abantu baje hano mu kiganiro sinzi niba waracyumvise cyo ntabwo wumva ibiganiro byose ariko byabaye ngombwa yuko twagira imana matiyasi mumenya hanyuma hari n'abantu bari mu bubirigi barahari abakoze mu bigo bya leta byari bishinzwe ubuhinzi bamuzi abo ngabo nabo ndahamya yuko noneho bagiye kumva kino kiganiro bakazadufasha ba nyagitarama binyabikenke ni benshi bamuzi nabo bazakugoboka bakakubwira kugira ngo baguhoze imyaka mirongo ine n'umunani utazi papa wawe ntabwo ari imyaka mikeya ndasaba imana kugira ngo tuzamubone umenye iherezo rye nubwo yaba atakiriho uzabona abandi yasize ariko ndahamya yuko ubu wageze igorora niba hari aho ari akaba kumva niba hari uwe uriho akaba kumva muri kano kanya icyo ushaka ni umuryango ni iki ushaka kumubwira nguyu umunota wambwiye yuko hari igihe wumva ikiganiro amarira akakubunga mu maso ndetse na rimwe rimwe na rimwe agatemba nanjye bimbaho iyo mbumva mba ndi kumwe namwe uko mwiyumva nanjye niko niyumva urumva rero iyi myaka nanjye mbamaze ndirana namwe nishimana namwe ni imyaka yo kubaho no kwizera ngaho rero iyo baruwa y'urukundo yandike niba hari umwe w'umuryango ukumva nyuma y'imyaka mirongo ine n'umunani utazi n'umwe n'ikiwumva ushaka kubabwira urakoze cyane bwana venositi ahubwo ngewe umutima urandiye kuko urambwiye ngo data uramuzi ngemitse numva umutima usimbutse kuko usibye uwo musaza w'i rwamagana nta wundi muntu wigeze ambwira ko usibye wenda n'abo bantu ba marume nigeze guhura nabo nabo bakambwira ko baba bageze kumubona ariko ni we muntu nanone wongeye kumbwira ko data umuzi gusa ikibazo venusi ni ukuri pe ikintu mbabwira ni ukuri ndabizi ko ngenda najyaga nicara nkatekereza nkavuga ni wenda abantu bajya bagira ibibazo by'imitungo n'ibiki byose wenda bakaba batekereza yuko ntiziryo teogeni abonetse azagira rwose pe ngewe icyo nshaka ni ukubamenya icyo nshaka ni ukumenya ngo data yakomokaga hehe mu by'ukuri nimba hari umuntu unyumva ndabinginze kuko maze igihe ni ibintu ndwaye igihe ni ibintu mbura n'ibyo mbwira abana banjye ni ibintu mbega ndabinginze uwazumva uwazumva aya magambo ndimo kuvuga ni ukuri afite inkomoko kuri twagira imana matiyasi ni ukuri nta kindi kintu ushaka gusa ni ukubamenya kandi ndabakumbuye ntezi ryayo habayeho umuntu umwe witwa twagirimana matiyasi wakoresheje igishanga cya rugende niwe wa mbere wari umukapitani w'umwagonome wa mbere wari ubishinzwe kuva muri mirongo irindwi na gatanu nta muntu rero wakoze muri minisiteri y'ubuhinzi utamuzi nta muntu wari utuye i kigali utamuzi nta muntu w'igitaramo w'inyabikenke utamuzi ntabwo yari umuntu ugenda atazwi abanyarwanda benshi baramuzi ndahamya yuko bazadufasha kumenya amakuru arambuye kandi rero ubu hari benshi bazandika bavuga bati reka duhite twandika tubwire agasaro kaburaga ko uwo muntu ari aha n'aha ko tumuzi ko abe baherereye hano icyangombwa ni uko bazagufasha kugira ngo nawe ugire uwo wita umuryango wawe ndagushimiye cyane rero tewoje ntezijya kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane venusi nanjye ndagushimiye cyane kandi mfite kwizera kurenza ukwa Yeremiya yuko n'ukwa enoki yuko uzabikora yego ngaho umugoroba mwiza
sawa sawa murakoze cyane bwana venusi
agasaro kaburaga agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi wari warapfakaye yahunganye abana be bajya muri zayire mu nkambi ya katare mu ntara ya masisi hegeranye na sake mu ntara ya kivu ya ruguru umunaniro wiyongereyeho uburwayi byamuviriyemo kwitaba imana abana be bato bashyirwa mu bigo by'imfubyi barimo samweri uri mu benshi ari hano mu kiganiro agasaro kabura agashaka mukuru we tomasi habana bakize wasigaye muri congo samuel uri mu benshi atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kamuhoza umudugudu wa nunga ni gushaka mukuru wanjye bita abantu bakize tomasi twaburanye icyenda kane turi muri congo yari afite imyaka makumyabiri n'itanu hanyuma mutandukana mwatandukaniye he
twatandukaniye turimo kugaruka mu rwanda niho twaburanye ajyana n'undi muvandimwe wo kwa mama wacu bajyana sinzi aho bagiye
uwo muvandimwe wawe ninde wundi bajyanye ndari mukuru kuri we bamwitaga minani bakundaga kumwita minani mu rugo hanyuma se mugaruka mu rwanda wowe wagarukanye n'andi nagarukanye na bashiki banjye na bakuru banjye ababyeyi banyu nakubaza impamvu mutari kumwe nimba mbishobora
papa yapfuye ntaravuka komera mama we mama we yapfiriye muri congo yishwe n'umutima komera hanyuma kugira ngo umukuru wawe uri mu benshi ahitemo kudataha byabaye ku bushake cyangwa se no kubera gutatana inzara zikabyara amahari
byabaye mu gutatana turi mu ruvunge rw'abantu turimo gutaha muri cya gihe leta y'u rwanda irimo gucyura impunzi tuburana uko nguko bo baragenda uko ari babiri bari bameze nk'aho bangana mu myaka natwe tukumurikira bashiki bacu n'ubundi bashiki banjye twabanaga muri aruferina
mwabanaga muri aruferina aho ngaho i katari
i gatare abana bakize tomasi wambwiye yuko yari afite imyaka hafi makumyabiri n'umwe uwo muvandimwe wawe bari kumwe nawe uravuga uti baranganaga mbese ni nk'ikintu bahisemo baravuga bati twebwe ntabwo dushaka gutaha
ntabwo ntabwo namenya ko ari ikintu bahisemo ko twari tuvanye mu rugo twese rimwe tuzindutse mu gitondo tugenda tugenda muri urwo rupfu rw'abantu abantu bamwe baraburana n'abandi kuko nanjye twageze ahantu mu ishyamba hagati nanjye ndababura nyuma tongera duhurire mu gunga we ntabwo twongeye kumubonera kuva icyo gihe hanyuma mugarutse mu rwanda na bashiki bawe mwasubiye iwanyu cyangwa se mwahise mujya muri uruferina nanone
tugaruka mu rwanda bashiki banjye nabo twongeye tuburanira aho bitaga ku mukamira bo baza mu rwanda nanjye nongera nsubira muri ariferina yo ku mukamira nibamo igihe kingana n'amezi atandatu nongera ngaruka mu rugo eh, imodokari ya alfarine inzanye basanga mu rugo duhita tujya mu nzu zo mu rugo mbese gukura muri abana bato mwenyine hari mama wanyu utabarutse ari muri kongo hari papa wanyu watabarutse mbere n'ubundi mwari imfubyi mudafite papa wanyu hari mukuru wawe wanyu wagombaga kubarera udahari mwabayeho mute hakomeje kubaho nabi mu buzima busanzwe n'amashuri aba- biba bibi kuyiga Hmm.
tuza kugira tuza kugira n'ikibazo kubera ko nari mfite n'abavandimwe mbumba tutigeze twiga twese kubera ubu- ibi- ibijyanye n'ubushobozi birabona ko natwe nanjye wari mutoya kuko ngiye gucura mu rugo nanjye mva mu ishuri kujya gushaka ubuzima kubera ko twabayeho tudafite ababyeyi Hmm, birumvikana ntabwo ntabwo byoroshye ariko ugakomeza ukavuga uti "U- uwampa abana bakize mukuru wanjye akaba ariho nkamubona mbese um, wumva wu- ushaka ko agaruka mu rwanda akaza aka- akabafasha kubaho akaba akababa hafi
yego kuko yari umuvandimwe nakundaga cyane kuva na mbere nubwo nari mutoya kuri- kuri we cyane ariko ndibuka ko icyo gihe yajyaga ataha akantahanira irindazi nkumva ni um- umuvandimwe kuko dore ko nakuze nta nta papa nkabona nzi ko ari nka ari nka papa kuri njyewe n'impamvu mu bana bo mu rugo bose ko ari njye mutoya ni njye uba wumva nshaka kumushakisha ngo menye nimba akiri muzima
mbese kuva mwatandukana muri mirongo icyenda na kane kugeza ubu imyaka mirongo itatu irashize ah, ntabwo wigeze umenya akanunu k'aho yaba aherereye
ntabwo nigeze menya akanono yaho ari ariko nzi ko na- najyaga numva abantu bavuga ko yashatse ashaka umugore w'umwandandi ariko uwo mugore w'umwandandi ntabwo tumuzi ubwo twamenye turi mu rwanda abandi undi yari muri congo n'uwabitubwiye nawe bitubwiye ari uw'igisenyi ariko uwo muntu wabitubwiye w'igisenyi nawe yarapfuye
uko biri kose ndasaba cyane kugira ngo tomasi abantu bakize abakiriho niba akiriho akaba ari hirya aho ngaho muri kongo muri abo banande cyangwa se no mu bandi ubwo yashatse mu banande wasanga eh, eh, yarashoboye eh, kurokoka akaba akiriho eh, mbese niba akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikira abo mukunda muhoza ku mutima
Na- amubwira ko niha- tukiri tugihari tugihumeka abavandimwe dusigaye turi abavandimwe batanu mu bana umunani amusaba ku- kuba ariho ya- ya- twamubwira ko yagaruka tukamubona ko tumukumbuye cyane ibuka n'iyi ndirimbo mu rugo twajyaga turirimba itu- itugaragariza abana uko tungana mu rugo Oh.
igihe nicara nkayitekereza nkayiririmba Mm, n'ubu ngubu ubishatse n'ubu ngubu ubishatse wafata akanya rwose ukayimuririmbira nawe ukayimwibutsa
mu rugo twari turi abana umunani abahungu bane n'abakobwa bane Mm, tukazajya turirimba ama- indirimbo indi- iyo ndirimbo twayiririmba mu mazina y'amahimbano yacu mm, tuvuga ngo dufite abahungu ibacu ni bane dufite abakobwa ibacu ni bane oh kipapa abana ngagi namubenshi oh awututeterire ntabwo izamu
oh. ndizera yuko tomasi abantu bakize yumvise iyo ndirimbo akazayibuka Ah, urakoze cyane kuba utarayibagiwe Ah, no ku bavandimwe banyu eh, batatu batagihari abo nabo imana ire ibatuze ah, iruhande rwayo namwe kandi mukomere mukomeze umutsi ah, kubaho ni ugukomera ni ukwihangana ni ukwizera imana yabaragiye kugeza ubu izabamenyera n'ikibatunga ahasigaye rero samweri uri mu benshi ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndakumva ufite ijwi rituje ufite ijwi ririmo agahinda ariko ririmo ukwizera komeza wizere ko uzahura n'umuvandimwe wawe tomashe abana bakize ahasigaye mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'imana
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona
inkuru ndende y'ikiganiro agasaro ka buraga ni iya francoise uwizeyimana arashaka nyirakuru adele kanakuze kimwe na mukuru we uwitonze nyirakamana bagiye muri tanzania umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ibiri francoise uwizeyimana atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko akagari ka nyagatovu umudugudu w'urugwiro ari mu kiganiro agasaro ka buraga yumva kenshi eee ndacyumva cyane ahubwo uyu munsi sinzi imana yamfashije hano iwacu haza umwana ufite iyi telefone nini njye najyaga ngerageza ku gato nkabona reka da azanye iyi nini rero aramfasha arakumpamagarira ngo kuri watsapu mbona biremeye
yazanye telefone yayindi mwita tace ngewe nabaga mfite agatoya wapi ngewe nkagerageza nkabona ntibijya byemera none rero mbwira wifuzaga kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ubwo birumvikana ufite umuntu wawe ushaka kumenya amakuru ye n'irengero rye ninde wowe ushakisha ngewe umuntu ndi gushakisha nyogokuru wanjye ubyara papa wanjye yajyanye umwana mukuru wanjye nyine yaramujyanye amujyana tanzania ubu haciyeho imyaka mirongo itatu hari n'ibiri kuko intambara itaraba haciyeho imyaka ibiri niwe yamutwaye amutwaye nyine yamutwaye ku mukecuru azati nshaka umwuzukuru mama aramumuhana papa barabyemeranywa ariko kuva icyo gihe iyo myaka yose ishize ntiyigeze yongera kumugarukana kandi umwana yamujyanye ari mutoya yari afite nk'imyaka rero urumva nari mutoya kuri we ari we mukuru we yari afite imyaka itandatu ngewe ndi hasi yiwe aramutwara ubwo papa aza gupfa papa ngo yari ahazi apfuye mama ntahazi mama niwe wasigaye gutyo ubwo nyine nanjye nkuze akajya agenda bimbwira ukuntu papa ariwe wari uzi tanzaniya ho ariko mama akaba ntabyo azi nta na hamwe azi umwana we yaheze gutyo nanjye nkumva nyine birambabaza nuko uwo muvandimwe wawe amazina ye urayazi
uwitonze nyirakamana niko bamwitaga keka haba hari irindi baba baramwise ari tanzaniya naho se uwo nyogokuru wawe wamujyanye yitwa nde yitwaga kanakuze dera ariko se amujyana yamujyanye kugira ngo ajye kumufasha kurera abandi bana yamujyanye agiye kumusura yamujyanye ku mpamvu zihe yamujyanye urareba we nta mwana wundi yari afite ajye araza aramutwara ari nka kumwe watwara akana ngo mujye mubana nta mwana yabyaye aho ngaho n'umwe kuko yari yarabyaye abana batatu bonyine gusa harimo papa n'undi umwe wagiye Burundi yo n'undi w'umukobwa nabo yari yarabyaye ako kana yagatwara ako kugira ngo bibanire gutyo gusa ari akuzukuru ke nyine hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaga uko yavuganaga na papa wawe yakubwiraga yuko muri tanzania bashobora kuba bari ahantu hitwa ngo iki mukecuru rero kuko hari umuntu nk'iyo w'umukecuru ucanganya ibintu nanjye nkaba ntazi nka tanzania ngo agace ni aka mama yarambwiraga ngo baba ngo tanzania ngo dirisaramu ahantu hitwa ngarunarungo niko papa yavugaga ubwo rero ngewe ntabwo namenya ngo haba ari hehe ntabwo mpazi none se muri za mirongo icyenda na gatatu uyu nyokuru yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije ubu ngubu yaba ageze mu myaka mirongo inani yaba ari muri za mirongo irindwi yaba ari mu ijana yaba ari nko mu myaka ingahe ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe muri za mirongo icyenda icyo gihe aza kumutwara ngereranyije n'uwo najyaga mbona bavindimwe uwo bavindimwe najyaga mubona arashaje ubu bamujyanye mu bigo by'abavimwe birera nk'abakecuru nyine batagira ababafasha wowe uwo bavukana afite nk'imyaka mirongo irindwi kandi nyogokuru ngo niwe wari mukuru kuri uwo nguwo ariko uwo bajyanye muri icyo kigo uwo mukecuru bakurikirana afite mirongo irindwi irengaho gake na mirongo irindwi n'itatu gutyo ubona ko agikomeyemo gake uwitonze muri mirongo icyenda na gatatu yari afite nk'imyaka ingahe mama yambwiye ko yari afite imyaka itandatu urumva rero ubu ngubu yaba ari umugore w'imyaka mirongo ine
yeee abakuze rwose uko mbitekereza
ubwo rero uwitonze nyirakamana ashobora kuba ari dar es salaam yarashatse ndahamya yuko atibagiwe ikinyarwanda hashobora no kuba ari umunyarwanda wamwumva akamumenya mbese mwakomokaga hehe icyo gihe papa wawe na mama wawe bari batuye he papa wanjye na mama bari batuye mu karere ka nyaruguru aho hahoze ari muri runyinya yego komine yari runyinya segiteri hitwaga impanda yego noneho akagari hari hitwaga ikibaye muri ikibaye akagari ka kibaye ntaho babaga icyo gihe niho babaga kuko nyogokuru yajyaga aza no kureba musaza we nawe yarapfuye mu ntambara yari atuye hano gikondo sejemu nyogokuru yavaga tanzaniya ngo ariho akunda kuruhukira akaza akabayo nk'iminsi akajya i nyaruguru kureba papa haciyeho iminsi yabanje guca gikondo musaza we rero yarapfuye nawe urumva yari ahazi ariko yarapfuye nawe uyu nyokuru kanakuze adera we niki cyatumye ajya kwibera muri tanzaniya akajya aza gusura abavandimwe bo mu rwanda gusa ariko agasubira muri tanzaniya ko nta mugabo yari ahafite niki cyatumye ajya kuba muri tanzaniya nyogokuru urebye papa yari yarashakanye n'umurundi amubyara burundi ariko basa nk'aho bananirana kandi nyogokuru ari umunyarwanda nawe yavukaga aho mu karere ka nyaruguru yego noneho mu kuva i burundi yari yarabyaye abo bana batatu azana papa kuko ngo yigeze no kumutwara tanzaniya ariko papa amugejejeyo umugabo yari yarashatse nyogokuru ngo aramwanga amugarura amuzanira wa musaza wabaga gikondo ngo amumurerere ari akana kakiri gato k'agasore ubwo nyuma nyirarume nyine uwo yamuzaniye abona nawe hari kumutunga ntabishobora niwe agiye kumugurira isambu i nyaruguru aho ngaho amusigaye gutyo ni ubwo buryo nyine urumva yagiye tanzaniya hari nk'undi mugabo yashatseyo ariko ntiyabyarayo abana ngo yabyaye ikaba nayo mpamvu yagarutse mu rwanda agatwara uwitonze agira ngo bajye kubana
nta mwana n'umwe ngo yigeze abyara tanzaniya
none se francoise uwizeyimana niba niba uyu nyokuru adera kanakuze imana iramuhaye ubugingo akaba akiriho niba uyu muvandimwe wawe uwitonze nyirakamana akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira ubanza umuha amakuru y'abasigaye iwanyu mu muryango abo muri bo abasigaye hanyuma unamubwiye n'ijambo riri ku mutima turamutse tubabonye byadushimisha cyane urebye twebwe ni nkaho nta muryango tuba dufite urareba ni ngewe na musaza wanjye nyine twenyine ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo papa nawe urumva yarapfuye bikomeye nabi iwabo wa nyogokuru nta n'umwe nta n'umwe ubona hari ngo naba ngo hane kwa nyogokuru ntabwo mbona ntabwo nzi ubwo tubabonye rwose byanejeje ko nanjye naba mbonye umuryango nta muryango mba mfite rwose byashimisha cyane nanjye ubu nibera hano za kimironko ahantu nakubwiye mu karere ka gasabo ubwo nanjye narashatse ariko umugabo w'umuganda arigendera mfite abana abana nyine ni bakuru umwe ari- ari mu wa gatatu segonderi undi ari mu wa gatandatu undi ari mu wa mbere ubwo is- yaragiye nyine ntiyagaruka cyo nuko ndabarira ariko ubwo nyine urumva niyo famiye mba ndeberaho mbonye niyo rwose byanshimisha nakishima mbese kubona abavandimwe banjye birumvikana ubu ngubu ntabwo ujya ufata abana ngo ubajyane i runyinya ubabwire uti dore aho bo- mwakomokaga ntabwo urabajyana i runyinya ntibahazi Nta- nta nubwo bahazi rwose ntabwo nabatwarayo nta nzu igihari nta kintu gihari mbese nyu- mbese sinzi ibintu na Ntabwo- kimwe gihari rwose ntabwo wabajyana mu matongo reka du dusaba imana kandi dukomeze dushakishe tunyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga twizera noneho yuko sinagusobanurire na papa uko yitwaga yenda amwumvise kuko uwo witonze yari azi papa azi mama Mhm.
amazina yabo rwose ayumvise we yahita ayamenya neza yambwira kurenza njyewe yenda ntiyabanza Mm, yambwira mama rero.
yitwa yitwa mama yitwa mukamurenzi verena papa yitwaga venuste gacerewe Oh, turanitiranwa urumva rero ndasaba ndasaba
Eh, amazina bayumvise byanze bikunze bahita babamenya kurusha ko ngewe navuga ngo uwizeye imana yenda ntibanabyibuka
yego urakoze Mm.
cyane ndasaba cyane kugira ngo rwose babe eh, bakumva ah, hanyuma imana izamfashe mana Mm, njya mbu- ikiganiro ndacyumva nasenze imana mvuga ngo mana wazamfashije akamfata koko yenda ko twamubona Mm, birabaye rero isengesho ryawe imana Mana yararyumvise ishimwe Mm, kandi ijya iguha umugisha ari ukuri njya nkumva ikiganiro buri munsi haba ku cyumweru haba mu gitondo nkunda gushyira ku- ku gatelefone niyumvira
ubu rero noneho nawe uziyumva muri kino kiganiro kandi ndasaba cyane kugira ngo n'abazakumva bazagufashe wamenya aho uyu muvandimwe wawe uwitonze aherereye cyangwa se uyu nyogokuru wawe eh, kanakuze abera aho ahwere haherereye hari abanyarwanda benshi babaye i Dar es Salaam muri Tanzania muri iyo myaka ndahamya yuko ntazabura n'umwe uzumva kino kiganiro akavuga ati uyu mubyeyi umukecuru Adela Kanakuze wakomokaga mu cyahoze ari perefegitura ya Butare muri komini ya Runyinya wabaga ah, i Dar es Salaam cyangwa se mu wundi mujyi ah, wari ufite umwana yareraga ubu ngubu ni umukobwa mukuru ni umudamu ah, wenda kubijigija yarakuze rwose wenda kubijigija witwa uwitonze nyirakamana U- abo ngabo rero nibo dushaka muri kino kiganiro agasaro kaburaga francoise uwizeyimana ndagushimiye cyane urakoze cyane imana iguha umugisha nawe ikunkomereze amahoro y'imana amahoro y'imana imana ikurinde rwose ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburagana hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru ndasuhuza cyane abumva ijwi ry'amerika mu karere ka kicukiro i kigali buri cyumweru dusabe mariya christine n'umuhungu we kubw'imana parfe baba bari kuri radiyo ijwi ry'amerika bumva ikiganiro agasaro kaburaga bari mu mudugudu wa kabeza mu kagari ka gahanga mu murenge wa karembure ijwi ry'amerika ikaba ibashimiye ko muri ba mudatenguha muratwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali i karongi ni kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu ab'inyange na bwakira hamwe n'abandi benshi ku isi bumva agasaro kaburaga mbashimiye kuba mudutega amatwi muri benshi naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika